This country now. Ah. Yo, lo, lo, lo, lo. This country now. Ah. companies don give us employment chances government don share empowerment and training forms but na we community leaders sell am out to another community person government come work road even company give us transformer na still we community boys stop the works because no matching ground no work now company don give our community contract na only you wan use your community position as traditional ruler cdc chairman and as community youth president kolobi am that one na life no, no. community wey no fit vote for woman to become cdc chairperson or youth president dat one na free community usai community wey no fit protect government property or protect oil pipeline for their area dat one na community for wia community wey no get light wey no get water wey no get road wey no get schools na wetin dey cause am na corruption stop corruption save our community dis message na from community anti-graft initiative kagi.